بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمسكنا كأفرتمي في شنسو waa'ee siira rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam laalchisee waggaa eegaltii waggaa torbeessa oo keessa jirra rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam dhuma waggaa jaheessa oo umraa godhuudhaaf saxaabaa nama kuma tokkoof dhibba afurii fudhatanii umraa deemanii umraa godhuu hin dandeenye karatti dhaabee qureesh didanii fi waliigaltee guddittii xudeybiyyaa jedhamtu qureesh wajjiin godhanii jiini sun ji'a dulqicdaati dulxijjaa deebi'an ji'a kudhanii lammeessoo galan jechuu madiinatti ji'a kudhanii lammeessoo san dhumaa fi ji'a tokkoffa'aa xalayaa aalamatti ergan san qopheessanii xalayaan sun ergamte eega xalayaan sun dubbiin xalayaa sanii dhumte torbaanumatti aanu rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam fuula heddu'uun wal bira dacwaa fi kana oofan fuulli tokko fuula nagayaati amma nageenni argame qureeshta duraan gufuu taate akka dacwaan hin deemne goote waliigalanii kararraa qaban jechuu eega qoreen isaanii sun kararraa maqfamte dacwaan amma nagayaan deemuu dandeetti tanarraa fayyadatanii xalayaa aalama hundatti ergan yaamsa amantii islaamatti aalama hunda yaaman sun karaa nagayaatiin karaa lolaatiin ammallee warra waggaa tokko dura lola ahzaab irraa qooda fudhate lolli ahzaab sun ummata sadii hittu amantii islaamaa tana lafarraa balleessu'uuf saganteeffate jenne sadeen tokko qureesh tokko yahuda tokko gosa guddittii warra najdi taa baadiyaa qubattu baadiyaa madiinaa tan akka loftu kheybar irraa kan loftuudha haa kunu najdi qubatti ghaxafaan jedhamti gosa guddoo isaan gosa hedduu wali qabamtu ghaxafaan wali jedhaman warra kana sadeentu duula sanirraa qooda fudhate rasuulli alayhi salaatu wasalaam diinni isaan qaban ka irri guddaa ma warra kana sadeen sagantaa isaanii san rabbiin guddaan balleessee addaan badan garuu isaan kana rasuulli alayhi salaatu wasalaam yerooma hundaa deebi'uun mala maal godhan qureesh waliigaltee waliin godhanii hisaaba keessaa baasan warri diina kan keetti duraan nama sadi qureesh kibba madiina'aa jirti kheybar ammoo kaaba madiina'aa jirti qaxafaan ammoo baha madiina'aa jirti gama hundaanuu diine kan keettu si marsa jechu warra qureesh ka gama kibbaa jiru kana waliigaltee waliin godhanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hisaabarraa baasan kan irraa qaban jechuu diina hagamtu hafe lama tafe lamaan kanaaf saganteeffatan duuba rasuuli alayhi salaatu wassalaam lamaan kana keessaa ka irra hama'aa'een yahudaa ummanni yahuda'aa kun biyya san keessa yeroo san hedduu qubata qubsumni isaanii ka irra gudda'aa naannoo kheybar jedhamtu kheybar jedhamti madiinarraa fagoo miti kheybar jedhamti naannoo sanitti duuba gara biraatis madiinaa tanas dura warra guddat ture gosa sadi gurguddatu ture ammallee naannoo biraa waadii quraa jedhanii naannoowwan biraa kan yahudan qubatanis xixiqqoon hin jiran yahudaa kana guyyuma durarraa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifitti kaleessan warra arabaa ka mushrikaa ka amantiin qabne sanirra warra yahudaatiif ka kiristaanaa kana ifitti as kaleesse rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummanni muslimaa akka obboloowwanitti akka gosatti akka firatti ilaalan osuma dubbiin akkasi jirtu isaan waan madiinaa turaniif madiinaa waa warri kun hin jirreef qajeela harkaa wal arganii yaada wal hin dabarfanne garuu yoo warri kiristaanaa takka ka- yahudaa tokko milkaa'u warri muslimaan gammada lola guddicha ummata majuusaa ka faarisiitiif mootummaa kiristaanaa ta ruumii jiddutti argame warri sahaabaa kiristaana wajjiin dhaabate warri mushrikaa majuusa wajjiin dhaabate warri abidda gabbaru wajjiin dhaabate kun warra ammoo rabbii gabbaru wajjiin dhaabate gola gola jechuu namni achi kalaawa isaan kaayaanni kun jiru rasuulli hijiraa bahanii alayhi salaatu wasalaam madiinaa dhufan yeroo isaan madiinaa dhufan eh, guyyuma durarra ummata guddaa yahuda akka madiinaa qubatu kana akka isaan amananii amantii tana dabalaman barbaade rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam kanaaf guddoo saganteeffatan rabbiillee sana irratti fuula achi deebisee sana irratti karaa baase kana irratti egaa waan isaan silaa gammachiisa hedduu rabbiin karaa godhee itti hojjeta rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akka maal akka fakkeennaaf akka fakkeennaaf qiblaa isaanii beeytal maqdasitti fuula deebi'anii salaatuuti yeroo duraan makkaa jiran sahaabaan kibba kacbaa dhaabatanii kacbaa gara kaabaa ofirraa hambisanii fuulatti deebi'anii salaatan yeroo san yeroo kacbatti akkas godhanii fuula deebi'an beeytal maqdas illeen isun is fuuluma isaanii dura jirti lachuttuu fuula deebi'an jechu kacbattis fuula deebi'an beeytal maqdasittis fuula deebi'an lachuu fuula isaanii dura jirti akkasitti rabbi gabbara'aa turan yeroo hijiraa bahanii madiinaa dhufan dubbiin madiinaan makka'aa fi beeytalmaqdas jidduu jirti jidduu eega jiraatte lachuttuu fuula deebi'uun taatiire nama madiinaa jiru makkaan kibbasaati jeruusalaam ammoo kaabasaati kaabaaf kibba fuula deebitee bakka takka salaatuu hin dandeettu takkatti fuula deebi'uu qabta yoos rabbiin guddaan karaa godhee fi beeytalmaqdasi fuula deebi'anii salaatan beeytalmaqdas bakka yahuda fuulatti deebitee salaatu jechuudha qibilaa isaaniitti yerusalaam amanu qibilaan keenna tokko amantiin teenya walitti kalooftii nu firaa nu waahelaa jechuu agarsiisa hagas qofa ahamiti yeroo dhufe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaanii soomu arge guyyaa tokko ji'a muharram keessa sooman maaliif soomtan jedhee gaafate guyyaa rabbiin nabi muusaa tumse fir'oonaaf waraana isaa balleesse guyyaan kun saniif gammachuu saniif soomnaa jedhanii anattu isinirra haqa qaba san soomuu jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. obboleessa kiyya muusa guyyaa rabbiin guddaan isaa tumse ummanni muslimaa hunduu haa soomuu jedhanii sooma san ummata islaamaatii karaa godhan hagamta akka nama gammachiif islaam yahudaa ma hagamta akka askaleeffatan hariira gaarii waliin godhanii ziyaaratanii itti dhufanii odeeffatanii yahudan ammoo guyyuma durarra diina godhatte rasuula rabbii haga muslimni isaan kaleeffateef akka isaan itti muslima dhiibaniif irra waa wal fuudhaatii miti isaan maal argan nabiyyii ta'uu isaa argan eega nabiyyii ta'uu isaa arganiin booda maal jedhan angoon nabiyyummaa tun haga yeroo sanitti harka banii israa'el keessa jirti harka banii israa'el keessa jirti yoo ammoo nabiyyiin biraa dhufe harka isaanii keessaa baate jechuu kana hinaafan akkamitti nu ka aalamni guutuun amantii yahudaa qabate nu jala deemu kiristaan illeen kama isaa qabatan isaan isaanumaa miti akkamitti amantii nama gosa biraa qabannaa kanaaf fudhatamuuf kanarraa akka ka'e egaa diinummaa labsan diinummaa ka labsan hin dhiheessine islaamuu hin didan islaamuu dinnaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hariira gaarii isaa wajjiin godhate hariira babbareedaa isaa wajjiin mallatteesse akka isaan nagayaa biyyi tana bi- nagaa biyyi kanaa tiksanii akka nama biyyi tana keessatti jiraatutti wajjin jiraatan kabaja'an diina waan alaa dhufe waliin ittisanii hamtuu walirraa eeganii gaarii walii hojjetanii akka gaarii wajjin jiraatan mallatteessan san hin goone ummata qureesh wajjin hariira godhanii akka qureesh duula baatee dhuftee muhammadiif sahaabaa isaa balleessitu saganteeffatan san qofaa miti ummata baadi'aa ka arabaa kana hundayyuu mallaqa qoodanii fi isaan mallaqa guddaa qaban horii qaban kana kennanii fi akka isaan duula bahanii sahaaba rasuula dhawan godhan san qofaa miti ummata muslimaa keessatti akka munaafiqa ijaaran warra munaafiqtoota ijaaranii munaafiqtoota san achi keessaa balaa halkanii guyyaa kaasan balaan sun egaa bal'innaan dubbanne waan kana hundayyuu balaan duraa akkuma rasuulli alayhi salaatu wasalaam lola badri irraa deebi'aniin gosa isaan keessaa gosa takka banii qaynuqaa ta jedhamtu balaan tuqxe ta biyya keessaa baafaman sanitti aananii warri banii nadiir ammallee badiin biraa tuqxe akka uxud irraa rasuulli rabbii deebi'aniin alayhi salaatu wasalaam Ee, gaafa kanis badiin biraa tuqxe kunis biyyi san keessaa baafaman saniin booda gosti irraa boodaa banii qureydan akka rasuulli alayhi salaatu wasalaam ahzaab irraa deebi'aniin ee, khiyaanaa gugurdoo of hojjetanii hundi isaaniitu ajjeeffaman dhiirti isaanii ajjeeffamtee dubartiin isaanii booji'aman warri kun warri baqate gugurdaan gosoonni gosti lama jechuun akka magaalaa lamaati magaalaan lama gugurdoon ta baqatte hundi isaaniitu kheybaratti baqatan nama xiqqaa shaam deeme malee harki isaanii guddaan kheybaritti baqate kheybariin tun duuba ganda namni muslima jibbe itti wal ga'u takka taate haa taatuuti bakki sagantaan duula ahzaabii irraa saganteeffame ta duulli ahzaab kun irraa abuuramee walitti qabame sagantaan irraa bahe kheybar yahudan kheybar wal geette amantiin islaamaa tun jabaata'aa jirti osoo isiin hin jabaanne aalama hunda walin baafne afaan tokko goone achitti hiddaan haa buqqifnu jedhanii mallaqa waan barbaachisu hundaa saniif baasan maanguddoo isaanii hayyuu nama digdamaa baasanii aalama keessa deemtu gosa arabaa ta baadiyaa tana bitanii mallaqaan waan isin nyaatta waggaa tokko guutuu nu baasa jedhanii gosa arab baadiyaatiin qureesh irraa hundaa walitti hidhanii duula isaantu baase san qofaa miti marroo baay'ee rasuula ajjeesuuf sagantaa baafatan kana hundaa rabbiin guddaan jalaa baase rasuulli duuba alayhi salaatu wasalaam bakki tun is- rasuulatti kalooti lafa hagan as kalooftu tana tafee bo- rakkoon hagana geettu deemaa jirtu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sagantaa baafatanii duuba sagantaan isaan baasan maal ummata kana adaba barsiisu armaan dura baay'ee dubbanne rasuulli alayhi salaatu wasalaam taa'anii haga diinni dhufe manatti banarraa gubuun eegan rasuulli alayhi salaatu wasalaam sagantaa baafatan maal godhan ammoo duula qopheessan rasuulli rabbi duula eessatti khaybarii sanatti qopheessan duula khaybaritti qopheessan duulli qophaa'e kun akka rabbiin guddaan isa nassaruuf namni duula kana keessa jiru nama mu'mina dhugaa tahuu qaba sahaabaa keessaa namni mu'mina tahuu haqiiqaa isaa rabbiin ragaa baheef yeroo sanitti nama kuma tokkoof dhibba afur kuma tokkoof dhibba afran kana ka ashaabu shajaraa jedhamu muka jalatti gaaf xudeybiyaa rasuula rabbiirra ballama fuudhe du'arratti warreen kun warra rabbiin guddaan ragaa baheef akka isaan iimaana qaban kanaafuu rasuuli alayhi salaatu wasalaam labsan maal jedhan namni xudeybiyaa warra ashaabu shajar qofaan na wajjiin haa bahu jedhan duula baanaa duulli kheybaratti deema ummanni maaltu kheybaraa tana jira kheybariin tun biyya arabaa tana guutuu walitti deebisan bakki irra horii qabdu ta mallaqa qabdu ta irra dhihana qabdu ta irra quuftu'uu bakka san biyya arabaa tana biyyi biyya saara'aati namni beektan hin beektan lafti yoo isin dhaqxan amma isin ajabsiiftu haga ammatti khaybarii tan lafa bishaan xixiqqoon ilti bishaanii tun bakka mara yaatu biyya saharaa keessatti hin arguu hin dandeettan achi hin jirti ammoo naannoo hundayyuu ila yaa'a ila xixiqqoo haga ammatti rabbiilleen ballama irraa fuudhee gaafa isaan hudaybiyairraa as gara madiinaa deebi'an suuratul fatxi rabbiin buusee maal jedhe وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ربين ربين بوجو هريق قد تأسم بوجتا بل لما سن الرافور أما أمو ملكيتنا تأرقاتنا تمتون تحديبية تملت تيسن تنا نجا ملت تيسن متي تنا درسني درسي تنا أكا fuxuuratti isinii dursee laaqana guddicha ammoo quufa guddaa ka biraa ballama isinirraa fuudheen ballamni rabbiin fuudhe tun takaybar tanan taatu rasul tana tahuun dhabduu yaadan rasul rabbi alayhi sanuma taate dubbiin kaybariin tun biyya quuftu yoo rabbiin guddaan isii tana ka cabsee harka islaamatti deebisu taate ummanni muslimaa faqriif hiyyummaaf beela keessaa bahe jechuu guutumatti wa ficlan dubbiin akkasuma taate yeroo rasuuli alayhi salaatu wasalaam nama kuma tokkoof dhibba afraan hudaybiyaa na wajjiin dhaqee du'arratti ballama irraa fuudhe isan qofattu duula na wajjiin baha jedhan warri munaafiqtootaa hunduu waraana fi hidhatee nulleen hin barbaanne hin deemna maaltun deemsi gabaabaa lolli haa argamu garuu milkaa'uun dhaban gaaf milkaa'uun horii guddaa jira horii kana barbaada warri in deemtanii hafaa jedhaniin sanirraa guddoo dallana rabbiin guddaan himi maal jedhe سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا nufaanan deemtan jedhiinii firraa hambis jedheen rabbiin manni xurii ka munaafiqtootaa sun si wajjiin deemna jechu jedhanii si dhufanii yoo isaan dhufanii si wajjiin deemna sina wajjiin hin deemtanii deebi'aa jedhiin jedheen rabbiin duulli qophoofna warri dhufee si wajjiin deemna hin deemtanii deebi'aa jedhaniin yoos daddaffitti warri munaafiqtootaa wal ga'anii akka isaan muslimni cabu goona jedhanii dhaamsa daddaffitti yahudaa ergan khibiritti khibiritti erganii khibiritti ergan maal ka jedhan muslimni duula isini dhufu jira waraanni isaanii waraana xiqqaa hidhannoon isaan qaban hidhannoo laaftu leenjiin isaan qaban leenjii duutu wama takkan sodaatinaaf irraa dhoowwaa cabsaa jedhaniini akkaataa waraanni jiru ka hidhannoon isaa marayyuu ibsaniif to nama khiyaanaa gurdo yeroo tungeette yahudan lolaaf qophoofte lolaaf if qofa qophoofne gosa guddittii qaxafaan jedhamtu tagaaf kaanis duule waliin dhufte gosa kanatti dhaamsa ergatte qureesh gosa tanatti dhaamsa ergatte dhaamsi isiin ergattu maal dhaamti dhaamsi qureesh gosa tanat ergattu waan nyaattan mallaqa waggaa tokkoo nuttu baasaa koottaa nutti dhufaa jedhaniin mallaqa waggaa tokko waan isin nyaattan nuttu baasaa koottaa nu qarqaaraa jedhanii eenyutti dhaamatan qaxafaanitti dhaamatan tafitis duulaa lolaa qophaa'utti goran yeroo isaan lolaa qophaa'utti goran ka isaan ammoo dhaamsa kaan dhaamatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaadan in beekan akka gosa warra baadi'aa saniif akka gosa warra baadi'aa saniif warri yahudaa kun walitti hidhaa qabu in beekan rasuulli alayhi salaatu wassalaam ورحمة الله وبركاته دقايم يا اخواني ام مين لقيتوا ايه بارك الله فيكم ايه دوبا وري يهوداكن امتها مشركتوتاكا قوسا طفان جد امتو سنت دام صدامتني ملقا إيه وان ميدان بيا كان اورونو قمنو كان وقا كان وان نوفهو walqixxeetti gargar qoodanna yoo isin dhuftaniin wajjiin loltan jedhanii dhaamsatti dhaaman warri kun kana dhageennan duula qopheesseef ka arabaa kun isaan qarqaaruuf rasuulli alayhi salaatu wasalaam tana beekanii maal godhan waraana kuma tokkoof dhibba afurii kana ka rasuulli deemmatuun alayhi salaatu wasalaam keebaritti qajeelchan waraana biraa gabaabaa tokko ammoo uumanii asiin gama bahaa qajeelchan biyya qaxafaan tanatti maal godhe akka waan biyya qaxafaanii duuluu godhe waraanni kun isin dhoksinaaf mul'isaa jedheen ammoo biyyoota arabaa ka baadiyaa qubaturra dhufan farda farda ceesisanii xori'anii keessa bahanii waraana guddaa fakkeessanii eessa deemtan qaxafaanii duula deemne jedhan dooyan kun dafee warra qaxafaanii oduu geesse duulli sahaabaan isinii duula dhufte yoos isaan maal sehan duullummaa yahudan duraan dhageette sodaatte sunuuda yahudaaf hin deemu nuuf deemaa sodaatanam waraanni isaanii ka duraan gama khaybar deemu rifatee dugdu duba deebi dafee maal biyyi isaanii adhamte wani rasuli barbaadu sagas ka sahaabaa kun waraanni bira ga'ee firra irraa deebi'e kuumaan ta'u kun ammoo asiin jala seen rasuli alayhi salatu wasalam karaa khaybar deeman yeroo khaybaritti kalaayan sila khaybar gara kibbarraa ol seenan kaaba madiinaa jirti isiin gara kibbarraa dhufan sila garuu hin goone karaa biraa qabatanii karaa fagoo gubbarra gama shaam irraa bahanii gara gosti sun silaa irraa waraanni gosa qaxafaan kun silaa irraa dhufu gara kaaba magaalaa bahanii achirraa waraanni muslimaatti as gaddeebi tanaan maal barbaadan amma waa hedduu barbaadan tokkoffaa yoo qarqaarsi tokko heger waraanni wahii duulli dhufeef gama qaxafaan kanarraa akka inni seenuu hin dandeenye isaaniif duula gama biraatti dhufu addaan kutu yoo isaan baqatuu barbaadan gama shaam akka isaan baqatuu hin dandeenye karaarraa hidhu isaan ammoo wanni isaa waraanni isaanii karaan isaan qabatanii hidhatanii taa'anii firraa eeguu jiran gama muslimni silaa gara kibbaatiin dhufu gara kaabaa kanaa wamaan qopheeffanne warri akkasitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam seeni yeroo karaa deeman saxaaban yaa'an yoos saxaabtichi beekamaan caamir ibn alakwac jedhamu allahuma lawlaa anta ma اhtadayna walaa taصadaqnaa walaa sallayna faغfir fidaan faغfir fidaءa laka maqtafayna وثبت الأقدام إلاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا سيح بنا أبينا وبالسياح وبالسياح عولوا علينا جدي بفكانان غير رآدي ملولاف يروسا رسول ربي قافته اينو نمنا كان غير ركن جنان عامر بن الأكوع جد. يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جد يرحمه الله ربي سا رحمتها قد وجد جتش ربي سا رحمتها قد وجتش أوكن namtichi tokko saxaaban hin beekne nama tokko rasuulli yeroo du'atti deeman rabbi abaluu rahmata haa godhu yoo namni sun in shahiida shahaadaa argata jechuu namni sun in du'a yoos namni tokko rasuula bira dhaabata wajabat yaa nabiyya allah taate jedhan yaa nabiyya rabbi shahaadaa argata jechuu miti akkasitti egaa namni duraa saxaabaa irraa shahiide isa kana lola keessatti himuu jiraanna insha allah eenyu kun amr ibn akwa akkasitti egaa deemanii yeroo kalaayan رسول ربي عليه الصلاة والسلام خيبرين تون لفا قوفتو لفا قباتو لفا يروسا بيي نانو جرتو سن هندا أول جرتو مقالة دلدلاتي مقالة ملقني تولفمو مقالة مو ميشان لولا هن قدان تولفمو مقالة ويأفون هن تولفمتو مقالة ورشان هدون جرو biyyi kun akka isaan itti ijaaraman gojolaan ijaaraman ganda ijaaramee dhaga'aan dallee guddaa dhaga'aafitti marsee akka namni diinaa alaan dhufne zamana durii wanni akkanaa kun guddoo hojjetamti magaalaan gugurdoon dullattiin dur kama fakkeenyaaf biyya keenya keessaa magaalaa hararyoo isin dhuftan fakkeenyaaf gojola amma haa gabaabatee silaa dhumee haga tokko ta'u malee marfamee akkas jiru san kaa jaarmayaa magaalaan zamana dur akkas ijaaramti warri tokko magaalaa ijaarate dhagaa guddaan if marsee ijaara akka diinni alaa dhufe seenuu hin dandeenye warri kun akkas ijaaratee jira bakka tokkoo miti duuba naannoon tun kheybar walitti haa jedhamtu malee magaalaa saddeet saddeet gugurdo'oo fi xixiqqoo hedduu jira ammallee gojolli kun gojola gugurdaa saddeet jechuu ka adda addaa wali kakkalaayo saddeettan kana shan walitti hidhaaqa walit kalaala naannoon shanan kun jiru naxaaha jedhama naannoon shanan kun itti ijaarsa qabu walitti gojoloowwan naxaa jedhama sadi kunis gama biraati sun naannoon sun katiibaa jedhamti katiibaaf naxaa tan walit deebisini khaybara walit jedhamti rasuuli alayhi salaatu wasalaam naannoo guddittii gojolli shanan keessa jiru kanaan seenan dura achiin as kalaayan yeroo isaan achi as kalaayanii halkan bulanii ganama subi'in waraana qajeelchanii waraanni muslimaa magaalatti seene yahudan muslimni duula bahuu hedaa dhagayanii garuu bahee amma jiraan dhageen ganama subi'i namu ooruu ufitti ganamfatte yahudan yoos ganama maal argan waraana muslimaa ka magaalaa seenuuf malee homaan hafin argan yoos rifatanii walitti iyyan wallaahi muhammadu walkhamiis muhammad waraana guddaa fudhatee dhufe jedhanii walitti lallaban walin lallabnaa yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sagalee guddoo ol fuudhanii الله أكبر جنة. الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الله أكبر ربي الآن الآن بنفعله نهمته nulleen ka dhufne humna teenan dhufne humna rabbiiti ka duraan humna himatee humna qabeenyaa humna aqlii humna mallaqa humna waraanaa himates humnan qabu humni ta rabbi jechu jabeenyi ka rabbiiti kharibat khaybar khaybar onte jedhe ajaa'iba rabbi hagammaan onte hagammaa biyyisan ta akkasi bareeddu ta bishaan akkasiisan qabdu haga ammaa magaalaa jiraattu tokko ta'uu hin dandeenye magaalaan amma khaybar jedhamtu naannoo sanirraa fageessanii ijaaran amma arguun dhabdan naannoo sanii magaalaan kalaa'uu hin dandeenye hagamma namni banii aadama achi jiraachuu hin dandeenye kharibat khaybar jedhe rasuula rabbi jedhe onte jedhe badde jedhe diigatte akkasitti gaa dhufanii rasuulli waraana ifii qubsiisan yeroo isaan waraana qubsiisan hayyuun waraana muslimaa saxaabtichi beekamaan namni hunduu bakkatti tolu qaba hayyuu waraana jira yeroo waa waraanaa taate hayyuu waraana ta'u gaafatan hayyuu waraanaa sun eenyu beektu ka armaan dura lola badris yeroo rasuula rabbi alayhi salaam salaam qubate lafa laalee waan mara laalee bakka tun hin taatu bakka kana kana kana goona jedhe armaan dura waan isaan dubbanne sun eenyu xubaab ibnu lmunzir حباب بن المنذر حيو صحاباتي وايل لا يوتاتي أبا وايل لا سن قافتم إسا قافتم xubaab ibnu lmundir birree hunda laale waan hunda laalee rasuula rabbi wajjin ta'anii haasawan yaa rasuula rabbi jedheen akkuma gaaf kaanii gaafate bakki isin amma nu qubsiiftan tun waan rabbiin guddaan ajaja baasee bakka tana qubadhaa nuun jedhemu moo isin mala dhooftanii bakka tana nu qubsiiftan jennaan lakki mala dhahime maal si fakkaatti jedhanii yaa rasuula rabbi jedheen gojola naxaat jedhamu kanatti kaloofna gojolama shanaan kana shanaanu akkana nutti kalaawa waraana guddattu keessa jira gojola kana waraanni sun nu argaa nu isaan hin garru nu maal jii lafa jirraa miti nu isaan achi kee jirani xiyyi isaanii nu dhaqqabdi xiyyiteen isaan hin dhaqqabtu ammallee lafti tun lafa muka hedduu qabdu naqlii hedduuf muka hedduuf timira hedduu jira kana keessan halkan nutti as seenanii nu miidhuun hin mala lafa nagayaatii miti bakki tun hin taatu waraana irraa kaasa'a bakka akkana akkanaa qubsiisaa dhaniin rasuulli rabbi jecha isaan diitu arra'yu maa asharta jedheen dubbiin tanteessan jedheen waraanan kaa'a jedhan bakki inni qubadhaa jedhe san akka inni qubadhaa jedhe itti qubsiisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti rasuulli sahaabaa walitti qabanii gorsanii barumsa kennanii fi leenjii kennanii fi maal jedhan lolli amma bor arra dhufanii qubatan yoo isaan bahanii nu lolan malee nu lola eegaluun bor jechu maal jedhe la'ucطiyanna arraayata gadan rajulan yuxibu allaha wa rasuluh wa yuxibuhu allahu wa rasuluh يفتح الله على يديه بر angoo alaabaa alaabaan waraanaa sun namni alaabaan itti kennamtu nama dura taa'a waraanaati jechuudha dura taa'a lolchiisaa waraanaati bor angoo ofi alaabaa lola waraana kenna kana namatti kennaa jedhan nama rabbi jaalatu ka rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam jaalatu ka rabbiilleen isa jaalatu warra rasuulli rabbiilleen isa jaalatu nama kanatti kennamu ka rabbiin ammoo harka sarratti biyya tana nu hiiku dura biyyi tun nu hiikamtuu heddiin bishaaraa tun garuu sahaabaan aadaatti waa'ee aango'oo kanan jaalatan garuu guyyaa san wal doggoman maaliif wal doggoman beektu takka namni sahaabaan baay'een haga tokko ifuma beeka inni rabbi jaalatu rasuulallee jaalatu alayhi salaatu wassalaam hagana namuu haga tokko ifuma beeka garuu rabbi fi rasuulli si jaalattii tana dubbiin jabduun achi kee jirti namuu yaa rabbi nama rabbii fi rasuulli jaalatu san ana na godhi tana barbaademu tanaaf namu dhufee ganama saniif qopheesse yeroo ummanni saniif qophaa'e rasuulli rabbi tokkolletti hin kennine alii ibn abi xaalib mee jedhe Ali ibn Abi Xaalib dhukkubsatee jira waraanuma keessa jira garuu socho'uu hin danda'u ilaan lafan argu akka gaariitti dhukkuba ilaa tokko harkaa qaba yeroo baay'ees dhukkubni sun deddeebi'a Aliyyiin dhukkubaa ilaan lafan arguu jedhanii ila akka hamaa dhukkuba yaamaa jedhe akka yaada ilma namaa xamma yeroo san angoo san fudhatuuf Ali qophii hin qabu jechuudha Ali mataan isaatis qophii hin qabu dhukkubsataan ilaanuu lafan garee taa'ee bahatu maal deemee waraana angoo fuudhee waraana lolchiisare angoo tana dandeettaaf hojii tana hojjettaaf alilleen sanitti fiyyaanne ummanni baay'eenis akka inni san hin dandeenyetti yaade rabbiin ammoo hin dandeettetti yaade yaada rabbi ammoo hojiirra oola maal jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalam alii mee jedhe aliin dhukkubnanaa yaamaa jedhan alii harka qabanii fidan yeroo fidan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam rabbi kadhatanii hancufa fiitin ila isaanii dibanii hancufa itti tufan yoo suma fayyite ilti yoo suma fayyite yoos alaabaa jihaadaa kaan itti kennanii waraana hoggaani kan jedhanii ni gaa diqqo socho'ee ali maal godhe dhaabate yaa rasuula rabbi maal irratti lolaa jedhen yoos rasuulli rabbi maalii lola muslimaa kana barsiise deemii kalaayi jedheenitti yeroo itti kaloyte amantii islaamatti yaani amantii islaamatti yaani yoo isaan amantii islaamaa didan nu jala bulanii harka kennatanii gibira baasanii harka kennatanii nu jala jiraatu gaafadhu yoo isan didan lola faa qophaa'an dubbiin isa deenu matan ama bakka tanatti ikwaani nama baay'eetu waan kanarraa waa barreesse keessattuu namni amantii islaamaa waraanuu barbaadu maal jedhan rabbiin laa ikraaha fi ddiini qad tabayyana arrushdu min alghayyi hin jenne amantii tana keessatti wal dirquun hin jirtu jedhe rabbiin maaliif ummanni sun dirqamee yoo isaan amantii islaamaa qabatuu didan maaliif lolamanii mirgan qabani maaliif dhiisuu dhabanii nama jedha dubbii tana haga tokkorraa ibsuu barbaada wanni rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ummata saniin loleef isaantu amantii islaamaa qabatuu didee fudhatuu dideefii miti balleessaa isaan hojjetaniif dilii isaan hojjetan duula isaan bahanii islaama fixuuf duula bahan islaama gargar cabsuuf mallaqa isaan baasan waliin nama dhawan dirmaa isaan hojjetan tanaaf duula itti bahanii adabasan sababaan lola fiddeessan duulli kun yeroo acheessanii ka'ee lolaa dhufu isaan kanaan loluuf dhufe maaliif loluuf dhufe dilii isaanii ta armaan duraatiif waan ardhaatii miti dubbiin waan tanaan dura waggaa torban dabre kana waan argameef walitti qabamtee hundiyyuu matatti isaan kanaan loluu haqa gooti tanattu fide yoo isaan silaa nagayaan gaafuma duraatu islaaman akka gaarii wajjin jiraatanii balaa tokkollee hojjechuu baatanii dirmaa tokkollee hojjechuu baatanii nama waliin dha'uu baatanii diina wajjin dhaabatuu baatanii duula nama bahuu baatanii amantii ifiita fedhan qabaatanii jiraatan namni tokkolleen isaan dirqu jiru laa ikraaha fi diini rabbi baanu san nama tokko kabajaa qabu ka nagahaan jiraatu ka balaa takkalee sirriitin hojjanne amantii ante jirjiiri illaa wa illaa jechuun hin jirtu garuu ikhwaanii hugni lama wal bira hin deemtu namni tokko ka gufuu tahe amantii rabbii tana akkasiin aalama hin geenne ummata rabbiin uume amantiin tun hin geenne dura dhaabatee gufuu ta'u gufuun sun bakkarraa buqqa'uu qabdi isaan gufuu tahan gufuu qofaa miti ammallee gayatan sima balleessuuf duula bahanii dhufne duula hagam baasanii mallaqan baafne tana hundattuu akki rasuulli alayhi salaatu wasalaamti duula bahan godhe haganuma dhirra dabaratana akkasitti gaa ikhwaani lolli yahudan islaaminaa didde nagaa illee fudhatuu didde lola filatte yeroo lola filatte gaa gojolli kun hagam jenne shan jenne ka walitti aanu kun shanaan kana keessaa kama as aanuun lola eegalan sun kam ka irra gudda'aati hisnu naacin jedhama ka irra gudda'aati mootichi naannoo sanii mootii zamana sanitti naannoo yahudaa kanaa irra humna qabu ka irra namuu sodaatu namoota nama nafalleen gudda'a ka jagnummalleen gudda'a ka namuu sodaatu tokko jira marhab jedhama maqaan isaa gandi amma yeroo san lolli duraa mudate ka naacim kun ganda isaa kana namtichi kun biyya yahudaaf araba keessatti nama kumaan lakkaawama jedhama nama nama kumatti qiyaafama namni tokko abbaan fedhellee ta'u marhaba ajjeessadhee namni deemuu danda'u tokkolleen hin jiru zamana sanitti guddinnaaf jagnummaaf akkuma jarmi nafni isaa jiru akka laafaa kanaa miti namichi akka jabaa jira marhab jedhama yeroo lolli walitti gabbahe marhabii kaantu gabbahe amma dura taa'aa isaanittu gabbahe maal jedhe eenyuun naa baha jedhe eenyuun naa baha jedhe namu kun egaa araba keessatti namni tokkolleen isaa bahuun namuma du'a irratti murteesse nama nama kumatti qiyaafama jedhamu illee laa jettee watti baatee lubbuun ta'e taphattee jechuuti. Garuu sahaabtichi beekamaan reefuu amma geerrarri nu jenne sun salaamata min al-akwactu baheef radiyallahu anhu ardaa. Yeroo wal dura dhaabatan inni nama guddaa kun nama nafaan xiqqaa geerrare yahudichi قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب سلام اللين قرر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر سلام آمتي عامر جيتشو عامر بن الأكوع سلام آمتي عامر بن الأكوع سلمان المبلساتي عامر في ست ولي به لولا قد ولولا لولا قا سيف ظاهر ولي بهني ولولا كان عبيك أكون كفقو تاني أما إيوا ساروكا والقو أن كان عمتي وكاسا muka keessaa waliin banan kana sirriin fakkaatin kun zaahiruma kun zaahiruma wal dura dhaabatan dhiirri dura wal dura dhaabatanii zaahiruma seefii tanaa wal lolan zaahiruma osoma wallola yahudichi akka hama seefi yeroo inni dhay jedhe wantee itti kennee wantee isaatiif seefin akka badaa wal seente yoo tullamiin wal seente salamalleen seefii fi akka badaa luka isaa muru'uuf itti gallakkise kun jalaa ol utaale lola beekaa seefin duraan humna isaa humna hagamgeettun luka yahudichaa kaanit deemtutuun lukti jalaa ol dabarraan maal taatee humnum saniin as deebitee luka salaamataa jilbatti kutte jilbatti akka badaa kunnaan achumatti dhiiga bahee du'e amma yahudan gammadan muslimin rifate muslimin waa hedduuf rifate namni lama kan walii bahe kun kan kee du'uun si rifachiisa waraana kan keetu cabaa akka waan si fakkaatu tokko dubbiin akkasuma na fakkaatti talammataa ammallee obboleessi isaanii kun ifiif ajjeesuu kana nama rifachiisa haga ummanni sahaabaa inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun ifumaaf ajjeese baxala amaluhu wanni inni dhamaan dura hojjete hunduu badde harka ifiif ajjeese isaan jedhanii haasawan takka san dhagayna rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan akkasiin dubbiin jedhan inna lahu la ajrayn jedhan quba lamaa akkana wali qabanii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam innahu lajaahidun mujaahid فارسا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكست مرحبا يمكن أين نابها جد أما اللي بين جبات نمن أم إسابه كن يو نمن كن أما اللي دوئه إيه تنجب إيسا قد أين بهفهم درتها وران مسلمة بهفهم dura taa'a waraana yeroo sun dhiyeenyu dhe alii jenneemi ka amma filatamee bar aangoon itti kennamtee waraana lolchisu jiru isaa bar isa baheef aangoon egaa akka aangoo ta'e natan isinitti hin fakkaatin ta warri dura taa'a duuba taa'ee jechuun sani waraana miskiina kaanitti taphatu dubbiin akkasii miti dubbiin tabidaati warri warra aakhiraaf jiruu barbaaduuf yaa'uu miti warra warra addunyaaf jiruu ango ofi bilisumma heger wahiin ha argadhuuf deemuu miti warri jannata rabbii barbaaduu yaa'u aliyyi ma baheef mataa fiiti aliyyi baheefi يوس مال جل أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر وفيهم بالصاع كيل من كيل السندرة لولي لولك يا سماليك قردأة جدو سانت أرقمي علي فين يهوديتش قديتش مرحبي كان جدوتي الحمد لله علي تكتي ودين متارا دبرسي أجتدو إني دونان أكوان قياسا مالي يهودان هندي دوتة ترفات إنو ما ندوو كان يقولوا كيف تشود الدبت أكم وان مرحب دعا مرحبا ينو أجيسو دان دايا دوئ دوئ إلو مساني دردو obboleessa sattu yaasir jedhanii ni bahe ikhwaani yahudan gaafasii sun maqaan isaanii irra baay'ee maquma arabaati afaan isaaniis irra hedduuleen afaan lachuun dubbatani garuu afaan arabaatti maqaa baafata warri waan araba keessa jiraatuuf yaasiriif maqaan kumartu maquma arabaati yaasiri bahe obboleessaa haala obboleessa fi bahuuf bahe eenyu naa baha jedhe zubayr ibn alcawaamtu baheef obboleessi kulleen obboleessuma fi fakkaatan guddina nafaatiin isa kanas zubayr xajjeese haga si egaa waraanni lamaa walitti seene lolli deemee lolli dheeran deeme guyyaa baay'ee wal lola'aa oolanii halkan yaggageetu addaan bulan ganama walit deebi'anii wal lolan yeroo aduun dhiitu addaan galan bal dubbiin achi tafte ikhwaani wallahi dubbiin achi tafte ganama walit ganamfataniitum wal lola'aa oolanii galgala addaan bultii galan yahudaanis qiyaasa malee lolte achirratti osoma akkasitti lolli deemaa jiru halkan tokko yeroo muslimni bulee ganama subii lolaaf qophaayu namuu hin jiru yoo isaan dhufanii gojola kaan cabsanii seenan eda keessaa baqatte yahudan eessatti baqatan waan qaban hundaa keessaa guurratanii gojola itti aanutti baqatan gojolli itti aanu xusni sacb ibnu mucaad jedhama rasuulli alayhi salaatu wasalaam akkasumaan jala dabarse waraan hin dhaabne gojolma itti aanut dabran guyyaa sadi marsanii guyyaa sadeen lolli guyyaa hagam achi oole guyyaa sadi as wallolan akkasitti uummanni qiyaasa malee beela'e saxaaban beela'uun qiyaasa malee waan harkaa qabanta nyaata dhihanni hunduu dhume sinqii biraan qaban yoos maal godhan harree geejjiba harree duraan fa'atanii deemanii tana gor'atanii dhihana dhaabatan zamana sanit egaa arabni aadaa isaaniit harreema nyaata haramaa miti achiin dura waan biyyi san keessa nyaatamu ka amantiin islaamaa dhuftee haraama firaa lakkisaan jedhin halaaluma jechuusiin yoos rasuuli rabbi argan sahaabaa kaf ibidda bobeessanii akkana foon dhaaban jedhan foon maal dhaabdanii maal maal dhihana garmee argattan jennaan foon dhaabanii foon maal jennaan geejiba keenya godhe geejibni sun maal jennaan harre nama beelti nama lola keessa guyyaa hagam lola keessa oole ka beelti hagam geettu harkaa qabdu ka ammoo ammoo foon amma dhaabamanii hafuurri foonii kun itti urgaa'e namu nyaataaf dharra'e taa'ee eegu jiru rasuulli rabbi ajaja baasa subhaanallah maal jedhan haraamaan nyaatinaa jedha innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun ka amma dhaabanne kana waa ganama dura laaqana nyaannu takka nyaatinaa jigsaa lafatti qodaa itti dhaabdan sanis caccabsa tun amma imtixaana guddaa wallahi yeroo sanitti waraanni bifa saniin akkasi jiru dura taa'aa fi caqasee hayyee homaa nyaannu jedhee dhihana san jigsuun imaanni isaanii hagam takka gaya nu garsiisa ummanni kun ummata hagam dhuga'aan imaanni isaanii hagam takka ijaaramee jiru nu garsiisa takkittima rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam akkas jedhaniin foon dhaabanii tuma ibiddarraa lafatti jigsan qodaa keessa jirtu caccabsan samicnaa wa axaacnaa bar dubbiin biraa hin jirtu rabbi tun haraamaa jirraa dhiis jedhee miti samicnaa wa axaacnaa maal gootaa jala haasa'aa oolta ku tokko ammooti fakkeennaaf wanni kun haraama jettuun harkisaa oola olii gadi maal gootaa qiilitti barbaadde akhi walleen haraama hin caqasin dubbiin gabaabduu bar akkasi ee maaltu haraama godhe rabbi maal jedhe akkana akkana maaltu rasuula rabbitu haraama maal jedhe akkana akkana jedhe dubbiin sun dhumte wal dhuman jala deddeebite bar waan badduun dubbatu oma biyyaa haasawaa aada ara aaduma teenna duruu namni ma caqasa sheeka balu faanu waan kana dubbataa hin turre maal goota harkisaa ooltatin haraama siin jedhan samicna waa ta'ana dubbina chuun hadhootuu qabdi wallahi haga namni tokko amrii rabbitti akka sahaaban if kennan sanitti if kennutu imaan isaa hidhuu jira akka isaan harka kennatan sanitti bara ikhwaanii harka namni yoo kennate jidduudhaaf qabuu miti haga tokko cinaa amanee cinaa kafaruu miti namni guutuma xamanu namni tokko amane guutuma xamanu cinaa amanu cinaa kafaruu kufri mat injifata ku imaanni keessaa bata mee qodaa tokko yoo dhiqxu cinaa qulqulleessitee cinaa xuriitti hambifta maal si fayyada cinaan qulqulleessite kuyyoos qoduma tokko mee kawaatti nyaattu kawaatti dhugdu kana yoo walqixxee takka qulqulleessitee walqixxee takka xuriitti dhiifte akkasi dhiifte waatti nyaachuu dandeetta dhimma bahuu dandeetta hin dandeettu homaa sin fayyadu bu'aa tokko hin qabu jechuudha imaanni bu'aan qabu haga guututti rabbitiif kennitutti bu'aa tokko hin qabu yoos yeroo isaan harka kennatanii ka beela hagam wallahi beela hamgeetu isaan harkaa qabu ikhwaani gaa yaadan beekaa isinu nama waraana dhugu'aa ka lolaasan waraana dhugu'aa barka akkas seefi wal qo'ansan keessa guyyaa hagam oole ka yeroo lolasan keessaa halkan bultii galu waan nyaatu tokko illee hin qabne ka duraanuu ammoo adda quufaa fi qananii nafa keessaa hin qabne yoo isaan hundi isaanii dhihana san jigsanii rasuula rabbiit as deebi'anii dhaabatan rasuulli rabbii harka ol fuudhan عليه الصلاة والسلام اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودد وودكا يا ربي أنا هركن فوق رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا ربي يا ربي كن أتي قبروتك أنكيتي haala isaaniitiif imaana isaaniitiif qalbii isaaniin beekta miskiinummaa isaaniitiif hiyyummaa isaaniitiif hugna dhabuu isaaniin beekta karaa hankee keessa siif jecha deemanii lubbuu fi wareeganii akkanatti halaakamu jiranii yaa rabbiin beekta yaa rabbi waan nyaatan hin qabani anis waan kennuuf hin qabu qabeenni kan keeti yaa rabbi qabeenna kan kee kanaan nu qubsi yaa rabbi jedhan gandoota amma nu marsinee lolu'uun hennu kana keessa bakka dhihanni gaarii fi quufni guddaan jiru wanni nyaatanii ta dhugan gaariin jirtu yaa rabbi nuu laaffisii nuu hiiki jedhan yeroo hagas du'aayii godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gojala duraan guyyaa sadi jala taa'anii lolu'uun jiran kana وجل حسن الصعب كان مكانه لولا التكاسة أيضا بكتك كالو التكاسة gojole san duraa keessaa manjanii qawhii fudhatan manjanii jechuun ka dhagaa guddaan darbaniin kan ibiddaan darban kanaaf dabbaabaa ta'an jedhamu kana fudhatan dabbaabaan ka yoo namni manjanii qan si si adhate if jala takkana bakka miilan ooftaa ammoo waan waa warri namni achi siin darbate sirraa dhoowwuu qaba girdoo qabachuu wantee guddoo qaba waraanni wantee tana jala dhaabataa kan achi dhiibaa ammoo achitti kalaawan kana lamaanuu gojolo duraa keessaa argatan warri keessaa baqate kana lamaanin dhawanii yoo sumaga cabsanii seenan yoo seenan qananii hagam geettu dhihanni hagam ga'u dhugaatiin hagam geettu achi keessatti rabbiin guddaan isaanii hire beelarraa bahanii nyaatanii dhugan akkasuma degaa ikwaanii itti fufan mee waan gojoloota kaaniitiif akkamitti lolli sun deemaa oole gara ji'a tokkoo deeme lolli kana hundayyuu insha allah yoo rabbiin achiin nu ga'e darsii itti aanu keessatti waliin dubbannaa rabbiin guddaan ee jedhe هكذا كيست والجين والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته